harka fuune hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii itiyoosaatii irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa kibxata onkoloolessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 9 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa antoojibee horaati gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamireeti qophii keenya kan har'aa keessatti naannoo addunyaarraa gabaasaalii nu dhaqqaban akkasumas asii ka qindeessine dhiyaata oduu addunyaa jaallanni dhiyeessaa gara seettan isin dabarsa.
attam ooltan oduun har'aaf qabnu kuno mootummaan itiyoophiyaa kaleessa magaalaa maqalee irratti samiirraa haleellaa gaggeessuusaa humnootiin tigraay keessaa beeksisanii jiru tokkummaan mootummoota gamasaan gabaasa haleellaa kana ilaalaa akka jiruu fi yaaddessaatti ta'uusaa ibsee jira gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
dhoohinsi boombii kun jiraattootaaf hojjettoota gargaarsaa tigraay keessaan illee gabaasamee jira wixata kaleessaa boodarra. sabaa himaan mootummaa itiyoophiyaa akka ibsatti caasaa qunnamtii naannoo tigraay irratti kafuulleeffate haleellaa samiirraan geggeessuusaa beeksisee jira tokkummaan mootummoota gabaasaalee sana xiinxalaa jiraachuu beeksise.
We're still uh, trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas.
Dhiibbaa inni jiraattota naannoo jiraatan yookaan hojjetan irratti qabu laalchisee akkaan nu yaaddesse. magaalaa maqalee irratti haleellaan samiirraan raawwatame walitti bu'iinsa kaaba itiyoophiyaa akkaan hammeessuun muummicha barreessaa isaan yaaddessee jira qaamni martinuu siiviilota yookaan caasaalee siiviilii irratti fuulleffachuurraa akka of qusatan yaadachiisaniiru muumichi barreessaan dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru paartileen martinuu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru. jedhan torban darbe humnoonni tigraay waraanni itiyoophiyaa naannoo amaaraa keessaa isaan baasuuf duula lafoo eegaluusaa dubbatanii jiran mootummaan federaalaa itiyoophiyaa loltoota naannoo tigraay waliin lola erga eegalee waggaa tokko guutuuf deema muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed baatii sadaasa darbee haleellaa maadhee waraanaa federaalaa irratti loltoonni tplf fi amanamoo ta'an raawwatan jedhaniif deebii kennuuf jecha loltoota tigraayitti argan.
hiriirtonni kuma hedduu fi waraanni sudaan wiixata kaleessaa dabalatee guyyootii walittaanan sadiif masaraa pireezidaantii biyyattii biratti hiriiranii jiru xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu kun rakkoo dabalaa dhufe kan isa mudataa jiru waan ta'eef aangoorraa buusuu mala. guutummaa biyyattii keessatti hokkarri hammaataa akka jiru yoo ta'u hoogganoonni mootummaa muddamsa kana qabbaneessanii waliigalteerra ga'uuf mala barbaachisu dhahuu qabu jedhu xiinxalaan siyaasaa hasan haaji alii muummichi ministeeraa sudaan abdallaa hamdok kaabinee isaa hanga tokko keessa deebi'ee ilaaluun ministeerota haaraa muuduu yookaan mootummaa ce'umsaa kana keessatti lakkoofsa ministeerotaa dabaluu qabaa jedhaniiru aliin. sudaan bara 2019 pireezidaant albashiir aangoorraa ega darbamanii booda mormitoota waliin wal ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa ega hundeessite as rakkoo siyaasaa jabaa keessa seentee jirti baatii fulbaana darbe warra albashiriif amanamoo ta'aniin yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ega fashalee as kaabinee sibiilotaa keessatti jijjiiramni akka ta'u gareen waltaatotaa raafama keessa jiru waliin mootummaa gaggeessuuf gaafataa jiran. kanneen warraaqsa gaggeessanii fi humnooti jijjiirama fedhan gidduutti piroojeektii guutuu biyyaa dhiyaate irratti waliigaluu dadhabamuutu rakkoo kana fidee jechuudhaan haamdook torban darbe televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessan kanneen masaraa pireezidaantichaa magaalaa kaartuun keessa jiru bira hiriiranii taa'an immoo mootummaan amma jiru diigamee kabiraa kan ogeeyyiin teeknikaa keessa jiran bakka habuufamuu jechaa jiran. ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kooriyaan kaabaa kibxata har'aa misaa'ila baalistik slbm jedhamu kan doonii bishaan jala deemurraa yaaliif dhukaastee jirti jechuun waraanni kooriyaa kibbaa gabaasee jira kunis kooriyaan kibbaa yaalii dhukaasa walfakkaataa baatii tokko dura ega gaggeessite booda ta'uusaati dhukaasa kooriyaan kaabaa gaggeessite too'ataa akka jiru waraanni kooriyaa kibbaa akka jedhutti. kooriyaan kaabaa misaayila baalistik ka fageenya gabaabaa kana handaara galaana biyya ishee gama bahaarraa dhukaaste misaayilli kunis fageenya kiiloomeetira dhibba afuriif soddomaa hanga dhibba afuriif shantamaa lafarraa ammoo ol fageenyi isaa kiiloomeetira jaatamaan furguggifame jechuun dhaabbati oduu kooriyaa kibbaa ibsee jira. ga'umsi hooggansa yuunaayitid isteets keessaa kan ilaaleen yaadi uummataa ka biyyootii shantama ta'an keessaa funaaname akka agarsiisutti biyyattiin bulchiinsa pireezidaant baayiden kabaatii darban ja'aa keessatti deebitee fooyya'uu ishee agarsiisaa jedhamee jira dhaabbati gaalap jedhamu bara 2020 bulchiinsa pireezidaant tiraamp jalatti qorannaa biyyootii 108 keessatti gaggeessan. hoogganni yuunaayitid isteets inni yeroo sanaa dhibba keessaa gara harka soddomaatti gadi bu'uusaa agarsiisee ture sana booda garuu amma fooyya'uusaa gabaasee jira kaampaaniin waashintan dc keessa maadheeffatee fi xiinxala gaggeessu gaalap akka jedhutti odeeffannoo bara keessa jirru 2021 funaanamee kan hin dhumne yoo ta'u garuu biyyoonni 46 kan odeeffannoon isaanii argame. baatii hagayyaa kaasee hooggansi yuunaayitid isteets jiru kun dhibba keessaa harka 49 fooyya'uusaa agarsiisee jira yaadi uummataa biyyoota ga'umsi hooggana isaanii gadi bu'uu agarsiise sadii ta'uu fi raashiyaa keessatti harka 18 kan ture gara 13tti sarbiyaa keessatti harka 20 kan ture gara harka 16tti akkasumas beeniin keessatti harka 54 kan ture gara harka 50tti gadi bu'uu ibsee jira. biyyootiin awurooppaa hedduun akka jedhanitti hoogganni yuunaayitid isteets kan yeroo ammaa isa bara 2020 tureerra fooyya'uusaa ibsaniiru. karoorri caasaalee gurguddoo ka pireezidaant baayiden koongirasiin akka raggaasisuu fedhan dhimma bu'uuraa ka ta'e hanqina bishaanii jijjiirama qilleensaa waliin wal qabate ta'uu ittaantuu pireezidaantii yuunaayitid isteets kamaalaa haaris ibsanii jiru. haaris kan kana dubbatan wixata kaleessaa haara miid jedhamu. kan namtolchee ta'ee fi kuusaa bishaanii qabu naannoo qumaaratti taphatanii fi daawwattoonni itti heddummaatan laas veegas nevaadaa jiru yeroo daawwatanitti ture kuufamni kun kutaalee yuunaayitid isteets torbaa fi meeksikoo kaabaa keessa uummata jiraatan kanneen miliyoona afurtama caalaniif tajaajila bishaan dhugaatii fi madda elektirikaa ta'uun gargaara mootummaan yuunaayitid isteets yeroo jalqabaaf baatii hagayya keessa hanqinni bishaan haara miid akka mudate ibse. kunis aangawoonni bara dhufuuf uummanni nevaadaa arizoonaa fi meeksikoo keessaa dabareen bishaan akka argatu akka murteessan dirqisiise yeroo daawwannaa isaanii kanattis haaris caasaa investimentii fi carraa hojiif kan oolu doolaara biliyoona 500 fi biliyoona 50 ka jalqaba waggaarratti pireezidaant baayidanii fi seenataroonni paartiilee lameen gidduutti tolfame jajjabeessanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
jaallannee oduu addunyaaf nan galateeffadhaa amma gara gabaasaalee har'aaf qindeessinetti ceena. gurraacha ministeera dhimma alaa jalqabaa kan yuunaayitid isteetsiif angawaa waraanaa gameessa ka ta'an koolin paawul wixata kaleessaa dhibee koovid 19 wal qabateen umurii isaanii waggaa 84 tti du'an boqotan. maatiin isaanii feesbuuk irratti ibsa barreessaniin talaallii vaayirasii kanaa guutummaan fudhachuu isaaniif nama jabaaf nama jaalalaa abbaa warraa abbaa akaakayyuuf lammii ameerikaa guddaa dhabnee jedhan gabaasaa kaarlaa baab pentaagoon irraa ergame bafaqaaduu dhiyeessa.
Gurraacha ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsii isa jalqabaa fi qondaala waraanaa olaanaa kan turan kooliin paawul umurii isaanii. waggaa 84ffaatti rakkina dhibee koovid 19 wal qabateen wixata onkoloolessa 18 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. koolin paawol jeeneraala waraanaa ulfina qabeessaa fi gurraachota ameerikaa olaanoo ta'an keessaa isaan tokko. yommuu pirezidaantummaa roonaald reegan gorsaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa bara pirezidaantummaa joorji buush isa hangafaa hayyuu duree ajajoota ajaja waraanaa turan. bara joorji buush isa ilmaa yookaan joorji w buush ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi gurraacha isa jalqabaa ta'uudhaan muudaman.
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said, sir, I have to ask you something. And a lot of confusion in the building. So what's wrong? He said, well, what do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?
koolin paawol yemmuu ministeera dhimma alaa turan akka muuxannoo isaanii ibsanitti yemmuu ani biiroo koo keessa taa'ee jiru miseensa gameessa kan ta'e namni tokko seenee waa tokkoon isin gaafadha mooraa kana keessaa wanni nuuf hin galle jiraa naan jedhe rakkoo maaliitu jiraan jedheen maal jennee isin waamnu ministeera kabajaa jennu moo jeenaraalaa jennuu naan jedhe. karaa kamiinuu taanaan ministeera naan jedhaan jedheen isa booddee kokkolfinee addaan baane jedhan koolin paawol yemmuu yaadannoo isaanii tokko ibsan.
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed
Darbuun koolin paawol dhuma baraati. Bara isaatti waraana biyya keenyaa keessatti guddinaa fi ga'umsa guddaa nama agarsiisedha. tarii pirezidaantummaa baaraak obaamaa fi nama karaa baneedha jedhan bara 1996tti pirezidaantii yuunaayitid isteetsi gurraacha jalqabaa ta'uudhaaf yaadanii turan haa ta'u malee warreen finxileeyyiin adiin ajjechaa irratti raawwachuu danda'u jechuudhaan haati warraa isaanii mormanii ittuu fiixaan hin bayin hafe. Yemmuu Baraak Obaamaa pirezidaantummaadhaan dorgoman kooliin Paawoli seera paartii isaanii Rippaabilikaanii cabsuudhaan kaadhimama dimookiraatotaa kan ta'an Baraak Obaamaatiif sagalee kennan. Yeroo ammaa ministeera ittisaa gurraachaa isa jalqabaa kan ta'an Jeneraal Liilooyid Oostin nama jabaa naqaree fi hiriyaa gaariidha jechuudhaan kooliin Paawoliin ibsan.
He always made time for me. and I could always go to him with, with tough issues. He always had great, uh, great counsel. Uh, we, we will certainly miss him. I feel as if I have a hole in my heart.
Yeroo hundumaa anaa fi yeroo dhabee hin beeku. Yeroo hundumaa dhimmoota ciccimoo qabadheen bira raqa. Yeroo hundumaa gorsa gurguddaa qaba. Dhugaadha isa dhabneerra. Yoomiyyuu onnee keenya keessatti bakka qabaa jedhan. kooliin paawol waraana viitinaam keessatti yeroo lama madaa'aniiru waraanni sun pirezidaantiin tokko yeroo kam humna waraanaa fayyadamaa yeroo kam immoo hin fayyadamu waan jedhu akka baratanii isaan gargaareera.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtiin isaan waraana keessatti dabarsan akka isaan dippiloomaatii addaa ta'an akka isaan gargaarittiin amana. Waraannii fi falli lolaa furtuu rakkinaa isa xumuraa akka hin taane nama beekanuudha jedhan Antoonii Bilinken. Bara 1991 waraana Iraaqii fi Kuweet gidduutti taasifame keessatti waraana Saadaam Huseen Kuweetii baasuudhaaf lola taasifame keessatti qindoomina humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti kooliin paawolii ulfina guddaa qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003. waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture walga'ii sanarratti kooliin pool walga'ii sanarratti kooliin pool saadaam irratti lola banuudhaaf waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior, Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort, no effort
Amala Iraaq keessatti mootummaan Saadaam Huseen meeshaa waraanaa humna nuukileeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasa addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaaf yaalii hin goone jedhan kooliin paawol yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record, but it really wasn't only his blemish, it was the whole, whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies, and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction, and he studied and then he came to agree. They were all wrong. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akka natti fakkaatutti ejansitoota tikaa kudha sadii keessaa kudha lama akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti waliigalaniiru dogoggora ture jedhan. kooliin paawol dhuma irratti wanti sun hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Guyyaa har'aa rippaabilikoonnii fi dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
hojjettoonni talaallii koovid 19 hin fudhanne kana booda hojjechuun hin eeyyamamuuf mindaa isin argatan jechuun ibsa mootummaan zimbaabuwee dilbata darbee baase hoogganoonni waldaa hojjettootaa aariidhaan deebii kennan kunis biyyattiin afrikaa kibbaa talaallii sana laalchisee shakkii jiru dura dhaabbachuuf qaama tattaaffii taasifamuutii jedhamee jira gabaasaa kolombos mavungaa jaallanne dhiyeessa.
itti gaafatamaan waa'ee odeeffannoo kan zimbaabuwee dabaangaayii niik maanagaawa miidiyaa mootummaaf dhuma torban darbee kan akka ibsanitti hojjetoonni mootummaa kanneen tallaalii koovid 19 ittisu hin waraannanne wiixata har'aa jalqabanii hojii seenuu hin danda'an jedhan.
There is no extension to the deadline of 15 October when civil servants are expected to all have been vaccinated. fail of which those who are not vaccinated would not be allowed to work.
Akka tallaalamaniif beellamni onkololeessa kudha shanitti qabamee ture waan dheereffamuuf hin qabu kanaaf kanneen hin tallaalamin seenanii akka hojii gaggeessaniif hin eeyyamamuuf jedhan kana malees kanneen hin tallaalamin hafanii fi hojii seenuu hin dandeenye kun mindaan hin baafamuuf amantaan jirus kan hin hojjanne mindaan hin baafamuuf ka jedhu jedhan. hojjetoota mootummaa keessa harka caalaa ka ta'an barsiisonni akka jedhanitti guyyaan dhumaa tallaalii kana argachuuf kenname jimaata darbe yookaan onkololeessi kudha shan kan mootummaan qofaan murtaa'edha jedhu taakavaafiraa zaahu waldaa barsiisota zimbaabuwee isa piroogreesiif jedhamuuf pireezidaantiidha isaanis akka jedhanitti.
fundamentally there was no agreement initially over uh, the issue. of vaccination. Our position is workers.
Bu'uurumaa kaasee dhimma tallaalii kanaa kan ilaaleen waliigalteen tolfame hin jiru. Miseensonni waldaa kanaa akka tallaalaman jajjabeessuu inni jedhu itti fufa akkasumas ejjennaa keenya. Garuu kana gochuun keenya akka waan tallaalamuun dirqama yaada jedhu faallesseetti ilaalamuu hin qabu. Ejjennaan keenya ifa. Tallaalii dirqamaan otoo hin taane fedhii ofiin fudhatamuu qaba. Tallaaliin kun hangam quubsaa akka ta'e hubachuu qabna. Miseensota keenya tallaaliin kun attamitti qaamni isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf akka isaan dandeessisu ibsamuufii qabaa jedhan. Mootummaan Zimbaabuwee erga sagantaa tallaalii kennuu baatii guraandhala keessa jalqabee as. ummata biyyattii miliyoona lamaaf kuma dhibba afuriif kuma torbaatamii lamaaf dhibba saddeetiif shantamii sagal tallaaluusaa ibsee jira. Zaahuun akka jedhanitti lammiiwwan Zimbaabuwee tallaalii kana fudhachuu sababaa didaniif qabu. Kana immoo mootummaan dursee hubachuu qaba. Kunis sababaa amantii qabee hanga tallaalii kana ilaalchisee beekumsa dhabuu yookaan tallaalii chaayinaa irraa galfaman siinoovaakiif siinoofaarmi jedhamanirra amantaa dhabuu dabalataa jedhan waldaan hojjetootaa dhimma kanarratti gara mana murtiitti deemuu fi yeroo yaadu kanatti hojjetoonni mootummaa hundi hojii seenuu itti fufuu qabu jedhan zaahuun.
The members will only stop going for work if there is a formal letter from Public Service Commission dismissing them. But even with that formal letter, it will still be challenged because its legality.
Koomishina tajaajila uummataa biraa xalayaa hojii irraa ari'amuu isaanii ibsu hanga isaan hin geenyetti miseensonni waldaa hojjetootaa hojii dhaabuu hin qaban. Xalayaan sun ifatti isaan dhaqqabus deemsa seeraa kan hordofe ta'uunsaa seeraan ilaalamuu qabaa jedhan. Barsiisonni kun haamileen isaanii cabee eegaa ka jiran yoo ta'u hiyyumaa fi gadadoo keessatti hojjetoota mootummaa ta'uun isaanii itti fufaa jedhaniiru. Zimbaabuwee keessatti yeroo ammaa namoota vaayirasii koronaan qabaman kuma dhibba tokkoo fi kuma soddomii lamaaf dhibba sadiif soddomii sadii kan qabdu yoo ta'u kuma afuriif dhibba ja'aaf shantamii torba immoo vaayirasii kanaan du'uu weerara dhukkubichaa addunyaarraa qorataa ka jiru waaltaan odeeffannoo yuunivarsiitii jaan hapkins ibsee jira. hojjetoonni mootummaa keessumaa barsiisonni daree seenanii ennaa barsiisan faca'ina dhukkuba covid 19 ittisuuf waan itti gargaaramuu qaban ga'aan hin jiru jechuun yeroo dheeraaf komee dhiyeessaa turan mootummaan zimbaabuwee garuu weerara kana ittisuuf waan gargaaru mara dhiyeesseen jira jechuun ibsaa jira.
hordoftoota keenya kun sagalee ameerikaati amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. seenaa aartii tiyaatiraa itiyoophiyaa waggaa dhibba tokko keessatti ga'een dhalattoonni oromoo hagam akka ture irratti hundaa'uudhaan marii waayiloonni keenya dhaabaa wayyeessaa yookaan namoo daandiif bafaqaaduu morodaa taasisan kutaa sadaffaaf inni xumuraa ittaanee dhiyaata.
obbo Dhaaba obbo Namo tiyaatira itiyoophiyaa yemmuu jennu. Namoonni kakka'an keessaa tokko siigaa kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa irratti dubbannee turre inni waan haalamu miti. Ittaanii immoo akkuma Itoophiyaa waliigalaatti kan kaasuu dandeenyu namni Oromoo tokko tiyaatira Itoophiyaa gaafa kaasnu Tsaggaayee Gabramaniin hirraaffachuu hin dandeenye. Jibbinus jaalladhuu fi achi keessatti urjii ta'ee nama ifuudha. Mee waa'ee tiyaatira Itoophiyaatiif waa'ee Looree Tsaggaayee Gabramadiin. Siinis immoo hojii keessatti walitti dhufeenya wajjin qabdan yoo jiraate mee achirraa jalqabnu qophii keenyarraa kan.
Gaarii Looree Tsaggaayee Gabramadiin nama baay'ee guddaadha. Guddaa yeroo hin jedhu beekumsa isaatiin hojii isaatiin dandeettii isaatiin nama baay'ee guddaa. Nama fagoo ga'ee nama wanna hedduu ilaaleedha. Tsaggaa'een barreessaa diraamaalee qofatoo hin taane qorataadhas qorataa iddaa Afrikaa keessumaa waa'ee qaroomina Afrikaa saganamaa hedduu nama yeroo isaa irratti dabarsee namoota akka akkas. warra ijiptiyoolojist jedhaman akka sheek antadiyooffaa namoota biraa wajjin warra bara sana hojjetaa ture qorataa turedha tsaggaa'een gama diraamaatiin immoo nama diraamaalee sheekispeer akkasuma tutu hin taane gara afaan amaaraatti sadarkaa guddaatti. Walaloodhaan akka sheekispeer godhe inni immoo amaariinyaadhaan walaloodhaan nama barreessedha. Diraamaalee guguddoo kanaaf tsaggaa'een amma ibsu nama dadhabsiisutti nama dandeettii guddaa qabu nama barachuu barachuu qofatu hin ta'in nama dandeettii uumamaa jabaa nama qabudha tsaggaa'een.
Hojii kee keessatti wal argitanii beektu wal haasofsiistanii beektu.
Ee gaafa dukkanaan duuba ani qophii isaarra jirrudha kan namni fidee tsaggaa'ee wajjin akka wal barru godhe namni isa beeku namoonni isa beekanii gara bakka itti hojjedhu fidaneennaan akkasitti wal barree eega sanaati egaa tsaggaa'een yeroo dheeraadhaaf amma inni biyya alaa bahetti. Anis gara biyya alaa dhufetti xiqqoo wal arguun xiqqaate malee yeroo adda addaatti wal agarraa dukkanaan duuba yeroo qophaa'urraa jalqabee guyyaa torbanitti guyyaa tokko akkas dhufee ilaalaa ture gaafa doo'iin sun agarsiifamus dhufee achirratti argamee keessummaa kabajaa ture. Sana booda diraamaalee ani barreesse yeroo jennaan yeroo himimmaan agarsiifamuu yeroo shaakalamuu dhufee ilaala ture yeroo agarsiifamuu dhufee ilaala ture achi booda immoo waa hedduu waliin dubbannaa yaada qabus natti dubbataa ofiisaa hawwii qabu maal gochuu akka barbaadus natti dubbataa. Dhagayeera gidduu kana kitaabonni kee lamman godaannisni fi gurraacha bayyaa akka aaraatti maxxanfamee biyya keessatti dhiyeenya kana duristootaa fi dhiyaachuudhaaf deemaa jira waan jedhuun dhagayee ture. Waan itti dabalame qabama waa'ee isaa waanuma gabaabaatti wanti natti himtu jira maaltu ta'aa jira?
Godaannisni gabaarra jira. Godaannisni kitaaba xiqqaa ture booda keessa deebi'een barreesse gara fuula dhibba tokkoof jaatamii afurii akkas ture. Gara yeroo keessa deebitu waa hedduudha. Kitaaba gara fuula dhibba shaniif afurtamii wayii akka kanaatti deebi'ee maxxanfame sun gabaarra jira. Bubbuleeyyuudha. Booda immoo gurraacha baay'as akkasuma waan xixiqqaa fooyyessee maxxansaa afuraffaadha kuni. Uummataaf baasuudhaaf kanaaf lamaansaa iddoo tokkotti gooneetu akkuma namni beekee namni argee bitachuudhaaf jira jedhee namni argatuuf jecha biyya keessaa hiriyoonni koo namoonni kanatti qooda fudhatanii nas gargaaraa jiranii qophii qopheessaa jiru sana kanatti argite jechuudha.
Dhumarratti fiilmii barattee gaa lafti Oromoo muudacheen Oromoo waan fiilmiidhaa fi ta'uudha waaqayyoo. Qopheessee kan huumedha. Achi deemnee barumsa kee kanaan Lubbaabor deemnee Baalee deemnee Artii Wallaggaan deemnee Boorana deemtee yoom fiilmii hojjechuudhaaf abjuu qabda?
Abjuu qaba. Kun inuma ta'a jedhee namanaa guyyaasaa har'a yookaan boor jedhee sitti mudhaa baadhuyyuu guyyaa tokko kun akka inni dhugoomu amantaa guddaan qaba waliin deemnee. Lubaaboor bosonicha keessa ati gaa nu hoogganteennan fiilmii kaasuu dandeenya jedhee yaada. Bakkawwan biraas akkasuma deemne amma danda'ame irratti hojjennee qooda gama keenyaa gumaachina jedheen amanaa. Dhaloonni immoo nu caalaa haaraan kun immoo onnatee ka'eera. Waan adda addaa gama tiyaatiraan, gama fiilmiin, gama barreeffamoota adda addaatiin kun humna guddaadha. Jijjiirama. Aadaa jijjiiramaa aartii guddaa fiduu danda'a. Yeroo tokko tokko waa'ee qulqullinaa namni gaaffii kaasa garuu kan qulqullina hin qabne barreessiin qulqullina keessaa arguu hin dandeessu. Akkasumas teessee waan qulqulluun lafa bu'uu hin danda'u. Kanaaf kun gara baay'inarraa gara qulqullinaattis jijjiiramaa deema jedhee namana. Egaa anaafatis amma lafarra jirutti qooda keenya ni gumaachina jedhee abdii qaba.
Ayyaanni abbaa keenyaa ayyaanni machaan waa gargaaru kana gochuudhaaf daawwattoota keenya qophiin keenya asuma irratti mariin keenya qophiin keenya itti fufa mariin keenya ani dhaabaadha wajjiniin godhe waa'ee tiyaatira Itoophiyaa tiyaatira Oromoo ilaalchisee kan goone asirratti raawwata akka barumsa irraa argattanii abdiin qaba waa irraa argattaniif jedheen abdii qaba. Egaa maqaa keessaniin keessummaa koo nan galateeffadha. Waan na wajjin turtaniif immoo galatooma. Yeroo biraa immoo qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtan nutti fayyaa. Nagaatti hanbaf qaaduu morodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis Iist irratti. Lakkoobsa addaaka siistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma jaaf dhibba lamaaf soddomii lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma jaaf dhibba lamaaf soddomii sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdamii sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 2531 irratti akkasumas televezyiyoona itiyosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriin walitti deebinaa halkan gaarii.